iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese turi kumwe ni edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na fidele niyongabo nanjye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu
impamvu zivuye ku kuntu yitwaye muri aka kazi kiwe k'ubuhuza no ku mpamvu
uwo ni aniseti niyo nkuru umunyamabanga mukuru w'ihuriro sinarede akaba n'umuyobozi w'ishyaka sidipe atangaza ko batazitabira ubutumire bw'umuhuza mu bibazo by'abarundi benjamin mukapa
umusirikare mukuru yafashe akaruhuko ko mu zabukuru general james matis perezida aherutse kuva mu matora muri amerika donald trump yahisemo kuyobora ubushyikirangange bujejwe kwivuna abansi yishyuye ibibazo by'inama nk'inguz'amateka uno munsi ku wa kane
inama nshingamateka y'igihugu cya nigeria itegerezwa kwiheza ikibazo cyo kumenya nimba nigeria itegerezwa guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya gambia yaya jame
uburusiya bwerekanye impungenge no munsi wa kane kwirindwa ry'inteko za amerika n'ibimodoka bya burende muri polonye biteye amakenga
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugezwaho na mugenzi wanjye fideli niyongabo urakoze di umusirikare mukuru yafashe akaruhuko ko mu zabukuru general james matis perezida aherutse kuva amatora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahisemwo kuyobora ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi yishyuye ibibazo by'inama nkenguz'amateka uno munsi ku wa kane imbere y'uko yemezwa muri ayo mabanga matis azoba abaye umusirikare wa mbere azoba ayoboye ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi mu kiringo kirenga imyaka mirongo itanu yafashe akaruhuko ko mu zabukuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma y'uko ayoboye ibiro bikuru by'igisirikare cya amerika kandi ayoboye inteko za amerika mu ngwano mu bihugu bya afghanistan na iraq amategeko hari muri iki gihe araziririza abasirikare kuba abashikirangandi bajejwe kwivuna abansi gushika bamaze imyaka indwi bafashe akaruhuko ko mu zabukuru ivyo no kuvuga ko inama nshingamateka izotegerezwa kurekurira matis gushingwa amabanga yo kuyobora ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi mu buryo budasanzwe tuze muri afurika aho inama nshingamateka ya nigeria itegerezwa kwihweza ikibazo cyo kumenya nimba nigeria itegereza guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya gambia yaya jame emmanuel yisa orkerjeve ayoboye umugwi ujejwe ivy'amategeko n'ubudandaji mu nama nshingamateka ya nigeria yatangarije televiziyo y'igihugu nta ko ico kibazo cari kwihwezwa uno munsi ku wa kane amenyesha ko abadepite bazoganira ivyerekeye gushobora guha ubuhungiro yaya jame biciye mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri Gambia muri iki gihe perezida yaya jame yatsinzwe mu matora yabaye ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara inyuma y'uko yemeye mu ntango ivyavuye mu matora yarisubiyeko mu nyuma yaho yaya jame ashaka kwitura amasentare ku vyerekeye ivyavuye mu matora yatangaje ko atazova ku butegetsi imbere y'uko yumvirizwa na sentare nkuru y'igihugu perezida w'igihugu ca nigeria muhammadu buhari azoyobora ku munsi wa gatanu umugwi w'abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika mu burengero ku mugwa mukuru wa gambia banjul kugerageza gutorera inyishu ibibazo vya politike biri mu gambia muri iki gihe uburusiya bwerekanye impungenge no munsi wa kane kwirungikwa ry'inteko za amerika n'ibimodoka vya burende mu gihugu ca polonye ko ivyo bigeramiye umutekano w'igihugu w'uburusiya uburusiya bumenyesha ko ivyo bigeramiye rero umutekano wabwo icegera ca mbere igice cya mbere cy'inteko za amerika zashitse muri polonye zivuye mu budagi uno munsi ku wa kane leta zunze ubumwe za amerika zifise imigambi yo kurungika abasirikare barenga ibihumbi bitatu muri polonye igikorwa cy'izo nteko cyiswe the atlantic resolve kizotuma abasirikare bakurakuranwa hagati y'ibihugu bya polonye n'ibindi bihugu bitari bike hafi ya, yaho byo mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan harimo estonia letonia lithuania romania bulgaria na hongria irungikwa ry'inteko za amerika ryategetswe na perezida obama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu mugambi wo kwishyura ku gasomborozo k'uburusiya mu gihugu cya ukraine ibirori byo kwakira inteko za amerika bitegekanijwe kuba ku munsi wa gatandatu bizororerwa n'abategetsi bakomeye b'igihugu cya polonye radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni onu antonio guterres yifatanije n'umunsi wa kane i geneve n'abategetsi bo mu bihugu bitari bike by'iburaya mu mugambi wo kugerageza gutora inyishu ibibazo bya politike bimaze igihe kitari gito mu gihugu cya shipure antonio guterres ari kumwe n'abaserukira ibihugu bya shipure ubugiriki na turikiya n'ubwongereza bakoranye mu kigoro ko gushaka gushika ku masezerano yoshiraho igihugu cya shipure kigizwe n'ibice bibiri yamara kirangwa n'ubumwe Chypre iri mu bibazo bya politike kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kane igihe kudeta yageragezwa mu mugambi wo gutuma yegukira igihugu c'ubugiriki yamara turikiya yishuye ikoresheje inguvu za gisirikare inyuma y'ingwano yamaze imyaka itari mike izo mpande zibiri zarumvikanye ku masezerano yo guhagarika ingwano kuva ico gihe izinga rya Chypre ryigabuyemo ibice bibiri ibiganiro by'uno munsi wa kane bikurikiye ibiganiro byamaze iminsi itari mike hagati ya perezida w'igice cegukira ubugiriki nikos anastasiades na perezida w'igice cegukira turikiya mustafa akinci ban kimun yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yashitse mu gihugu ciwe c'amavuko ca koreya y'epfo uno munsi ku wa kane ivyo mu gihe hari urukurukuru rutera rwiyongera ko azo kwitoza kuba perezida wa koreya y'epfo ban kimun yakiwe n'abantu isinzi bamushigikiye ku kibuga c'indege hafi y'umugwa mukuru seul igihe yashika mu masaha yo ku muhingamo no musi kuwa kane igihe yabazwa ku vyerekeye kwitoza kuba perezida ntiyavyemeje ku buryo butomoye amarasa n'uwerekanya ko afise ico ciyumviro itangaje ko yiteguriye gukora yivuye inyuma ku nyungu z'igihugu ciwe Ban Ki-moon arubashwe cyane muri Korea y'Epfo bifatiye ku kugene yaserukiye igihugu ciwe mu makungu mu kiringo c'imyaka cumi irangiye Ban Ki-moon muri iki gihe afise imyaka mirongo irindwi n'ibiri yabaye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Korea y'Epfo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi igipolisi kiremeza ko abantu bagera kuri mirongo itatu bashimuta abantu biyita ko bari mu nzego z'umutekano bafashwe n'igipolisi mu kiganiro n'abanyamakuru umuvugizi w'igipolisi wabivuze yahamagariye abantu kumenyesha igipolisi iyo haje abantu biyitirira inzego z'umutekano twumve bwana Pierre nkurikiye ku bijyanye n'inyuruzwa ry'abantu hariho ubwoko bubiri bw'ukungena abantu banyuruzwa hariho kunyuruzwa k'ukuri hakaba kandi no kunyuruzwa twavuga yuko kuba ari nko kwigirisha abo nyene bakora izo nkozi z'ikibi zishobora kurondera umuntu nk'umupolisi cyangwa umusirikare zikamuhendahenda zidufashe kugira dushobore gutwara urya muntu umurondere kw'amafaranga ariko ibi iyi ni bike cyane aho byigeze kuba umupolisi umwe cyangwa babiri bashobora kuba barabikoze ku gatwe kabo bagiye bafatwa n'ubu hari abashika kuri babiri ubu nyine ndiko ndababwira afunzwe ku bikorwa nk'ivyo kuri ubu buryo bwose bwo bw'ibintu byo kunyuruza ico buhuriye ko byavuye mu matohoza y'abamaze gufatwa ni uko aba bantu bakoresha uburyo bwose mu kunyuruza abantu bose bagenda biyitirira ko ari abakozi bo mu nzego cyane cyane z'igipolisi n'iperereza iperereza cyane cyane aha twaca tubabwira yuko muri iyi minsi iheze amadosiye arenga mirongo itatu yakozwe n'urwego rw'iperereza y'abantu bagenda biyitirira urwo rwego mu gukora ububisha butandukanye byaba ibintu byo kunyuruza abantu cyangwa byaba ibintu byo kwiba kuruyeri cyane cyane mwavuze yuko abantu bakunda kwiyitirira mu nzego z'umutekano hari n'igihe baba bariyivye cyangwa bagakora n'abandi bo mu nzego z'umutekano bataye umurongo bakabaronsa imyambaro bakaca baza no mu miduga nka ya miduga iterekana abantu bari imbere aba bantu n'igihe abaje gufata nk'umuntu akabaza ati none ko mutatuwetse rwa rupapuro rwa manda igipolisi cyangwa kitubwira ko muteza kuba mufise bagaheza bakabatera ubwoba muri iki gihe haje abantu bambaye impuzu z'igipolisi batemera ibyo bababwiye bati twereka urupapuro rwa manda abantu bo kwifata gute bwa mbere hoho twamenyesha yuko abapolisi bafise uburenganzira bwo gufata umuntu uwo ari we wese aba aronderwa n'ubutungane ku byaha aba yagirizwa canke umuntu wese aba ariko arakora icaha rero ariko abapolisi ukuntu bafata abo bantu birafise inzira itegekanijwe n'amategeko bicamo ni ukuvuga umupolisi agiye gufata umuntu abanza kumwereka urupapuro rwavuye mu tungana canke mu gipolisi rwerekana ko agira amufate mu gihe atari ito- igihe cito- c'icaha kiriko kirako- kiba kiriko kirakorwa itongo akamubwira ati wewe urafashwe urondegwa na kanaka ku caha iki n'iki n'iki n'iki akanamuha umwanya wo gushobora kubwira umuryango wiwe cangwa atashociyemo uwo mwanya amushikanye mu biro vy'inyamiramabi iga- yonyene igatelefona ikamenyesha umuryango w'uwo muntu ko uwo muntu yafashwe n'aho afungiwe n'ico yagiritse yambara uku canke yambara kuriya ahubwo tabaza n'ingoga abajejwe umutekano abanyagihugu bose barafise uburenganzira biciye muri ya migwi ihurikiwemwo na bose ijeje kubungabunga umutekano abanyagihugu bose bararonkejwe nimero ya telefone y'ubu batwara igipolisi muri ako karere ntushobora kuba uri umupolisi ujejwe gukingira abantu n'ivyabo ngo uheze wanke kuvuga icuri kuko abantu bafashwe n'igipolisi igipolisi gifasha abantu kiba kiriko gikora akazi kacu kandi kiremanga ivyo gikoze uwo muntu rero ataza kwemanga ivyo ariko arakora uwo muntu aba ari inkozi y'ikibi ico gituma mukwiye guca mutabaza n'ingoga kugira ngo baheze bamufate uwo ni bwana Pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aganira n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Eloge Wiri Kaneza tugume mu Burundi komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri n'ubwiyunge Sever irasaba ko imva rusange iherutse kuboneka ku mutumba Gasenyi muri komine Rusaka aho ni mu ntara ya Mwaro ko yahabwa umutekano ibyo byavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'iyo komisiyo wigereye kuri uyu wa gatatu muri iyo zone y'amakamba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanya Kuva ico kinogo catowemwo ibisigariro vy'abantu ku mutumba Gasenyi hafi y'ibiro vya zone Makamba kigaragaye bamwe n'abandi bibaza abagihambwemwo abanyagihugu bo muri ako karere k'intara ya Mwaro bamwe bati ivyo tuzi tuzobibwira umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi severe niwaza kutubaza abandi babonye kandi bibuka ivyabashikiye bararya umutima amenyo bakavuga bibaza ko ico kinogo catowe hafi y'ibiro vya zone Makamba coba kirimwo ababo batamenye irengero ryabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri Daridari Gaburiyeri avuga ko ico gihe yabuze abaryango batari bake twababwiye tuti bapfuye irindwi na kabiri irindwi na kabiri rero nshobora basigurira tubasigura tuti yewe harimwo benshi ba data na ba data wacu n'abakugwanje harimwo w'umudiregiteri hariho n'undi w'umuganga abo bose ntibagarutse na jewe ku bisanzwe mu kugira ngira imana imana niyo yankingiye ndabatoroka naje mba njyamye hamwe nabo ndabatoroka mpfungira ibujumbura Banyorohe Selvato nabo nyene nuwo ku mutumba Gasenyi avuga ko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri yabuze abantu nabo nyene yibaza ko abiwe boba bahambwa ikivunga mu kinogo rusange aho ku ishuri ku mutumba nta muhutu n'umwe yasigaye kuri iyo shuri twaratashe benshi imbere tugowe kuko tuzi neza yuko twabuze aho twiga hanyuma rero icyo gihe rero n'abagamba n'abagamba ba- baviyo o, baratumiwe baramanukana imigano kuza kwica abahutu bino barajya no mu kirimiro nka benshi imbere abisaswe bamazwe n'imigano ivuye aho mu mugamba baca bapakuye mu muduga ku byaha naho ngira ngo tubiravye ngira ngo ndetse mu babanyi na jewe ndafiseho babiri ngaha bakugwanje ndafiseho na data bukwe nga ndafise nta bantu benshi nta muntu zina muhutu utahunze hasigaye abantu bake aho rero mu kubica muga bahera ku muntu wabona neza yuko yifise afise nico baca banyaga kuko urumva uri umwarimu bakagutwara canke uri umuntu atunze baca bagutwarana n'ibivyo utunze uwo munyagihugu yibuka ivyabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri asaba leta y'u Burundi gufubana iteka bapfuye ico gihe bagahambwa mu kivunga ikindi asaba n'ishumbusho ku miryango yabuze umukuru wa zone Makamba yemeza ko mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri no mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hari abantu bazimanganye muri ako karere ka komine Rusaka mpawe nayo Atanaze yemeza ko muri ico kinogo giherutse gutorwa hafi y'ibiro vya zone Makamba ari naho se yagarukiye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri acitse ku icumu ngaha mu bisanzwe iki kinogo ni gitonya mu biri ngaha je papa yagarukiye ngaha agarukira aha kuho n'umuntu yigeze kugabira inka Eh, ntawe mvuga izina igihe nishagira tuzomuvuga niwe yamukuyeho aramubwira ati wowe ntuwo kwa kanabe ati yego genda rero wewe tuzogutumako mugara abona ko abo vyari kumwe bamaze gupfa mbere bari bamaze kumukubita n'ubuhiri bumwe eh, barumviriza bibaza ngo kubise umutwe basanga bakubise ku gitugu niho rero yaca nyamuntu agira ati mbesha wiwaje ngaha kubera iki kubera boroza avuga ati uranyishe nakawe kandi twarakugabiye inka hama rero acaramukurayo acarataha umukuru wa zone makamba yemeza kandi ko mu duce dutandukanye tw'intara ya mwaro hari n'ibindi binogo byatawemwo abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze rero ikinogo si iki gusa hariya muntu uzeya kiriyo kininiya cyane cyavuyemo ubudongo bw'iriya yahora ari sentare kinini cyane dongo caruze gushika baca bahindurira ngaha amatwa dusumira turumva ikinogo kiri gisozi ahantu igitara aho bahajanwa bo muri iriya micungararo hanyuma ni umusozi nyamiyaga agacibira igitara hanyuma hariho n'ikindi kinogo kiri muri gisozi ahantu kuri komisariya imwaro hajya mu gatare mbere komisariya ikihaza bavanze igipolisi bava- bavanze inzego z'umutekano muri 2005 hari hakiriho ubuhanga bagiye kuhaba rero barabuhamvye basubira kubanga mugabo hari ikinogo kuko abo muri kariya karere bavisaswe ngo abava mu kibogoye abava za rutyazo abava ajya imwaro bose baja mu gatare nta n'umwe yagaruka nivyo batubwira abavyeyi bacu ishirahamwe amepesi gira ubuntu rihurikiyemwo abacitse ku icumu ritangazwa n'ingene umurwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi atagikorwa kibone kurakora imyaka ibiri iraheze ushizweho aroyizi batungwa nawe urongoye asaba uwo murwi gukora ibishoboka kugira urangure ivyo washinzwe umunyamabanga mukuru w'uwo murwi umupfasoni clotilde niragira yarishikiye muri zone makamba kuri uyu wa gatatu yasabye ko ico kinogo cokingirwa nta byinshi yashimye kubwira abamenyesha makuru atari uguhumuriza no gusaba ko ibyabaye mu myaka iheze bitosubira icyatuzanye ngaha no kubibona tukabiraba hanyuma tukagerageza gukingira abacu bahambwe ngaha hanyuma rero tukazogerageza kubahambana iteka kuko ari bene wacu by'ukuri bahahambwe ikintu gikomeye muri ibyo byose ni uko umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ugiye kugerageza kandi noneho n'icyo gikorwa wasabwe gukora gukorana n'abarundi bene wacu gukorana n'abajeje intwaro gukorana n'abajeje umutekano gukorana namwe nyine abamenyeshamakuru gukorana n'abarundi bose eh, kugira ngo ibi biri ngaha bibabaje cyane ntibize bisubire ibisigarira by'abantu indwi nibyo byatangajwe ku mugaragaro ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu ko vyazuwe muri ico kinogo kiri hafi y'ahari ko hubakwa ishuri ry'imyuga hafi y'ibiro vya zone makamba ya komine rusaka intara ya mwaro evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'uko umuhuza mu bibazo by'abarundi benjamin mukapa atangaje ko yongeye gutumiza ibiganiro n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta babarizwa hanze y'igihugu umuyobozi w'ishyaka cdp akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro sinared aniseti niyo nkuru amaze gutangariza radiyo ijwi ry'amerika ko ishyaka rye ritazajya muri uwo mubonano ni mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu oriyani itangishaka
ego ubutumwa bwa eh, benjamin mukapa asanzwe ari umuhuza eh, w'abarundi mu matati barimwo eh, twaraburonse eh, kuri tariki icyenda z'uku kwezi eh, hanyuma ariko eh, kubera eh, impamvu eh, zivuye ku kuntu yitwaye eh, muri uku- muri aka kazi kiwe k'ubuhuza no ku mpamvu eh, zivuye ku ku runani sinarede ruta- rutakimwemera natwe tukaba turi muri ubwo runani ubwo ubwo butumwa bwiwe bwo kuri uyu wa mbere itariki cumi na zitandatu twebwe ntituzobwitaba benjamin mukapa yamenyesheje yuko ibi biganiro yizera ko bizogira icyo bivuyemwo mu mezi make mu kwezi kwa gatandatu yifuza ko hoba haratorewe inyishu ku bibazo by'uburundi mubona amaherezo azoba arayahe Eh, icya mbere novuga ni uko mukapa eh, atacumva ikibazo c'uburundi kuko uko twebwe tucumva abantu batavuga rumwe na leta eh, canke imigambwe itavuga rumwe na leta y'uburundi eh, twagiriza inkuru nziza y'uko yahonyanze ibwirizwa shingiro y'uko yahonyanze amasezerano y'iyarusha ariko mukapa ku itariki icenda z'ukwa cumi na kabiri eh, k'umwaka uheze yemeza ko inkuru nziza yahagiye adahonyanze amategeko yemeza yuko ikiringo ca gatatu nkuru nziza kitahonyanze amategeko mukapa akongeza akemeza ko nkuru nziza afise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro atabanje eh, kubaza abarundi bose akabigira uko ashaka kandi mukapa akabo- akavyemeza ivyo rero bitwe- bitwereka ko yuko benjamin mukapa asigaye ahengamye asigaye ahengamiye intwaro y'ubujumbura ubwo ntacumva ikibazo c'uburundi aho kiri kuri icyo kibazo nyine cy'uko mubona yuko benjamin mukapa ashobora kuba ahengamye none ku bijyanye n'ubwicanyi umutekano ugenda uhungabana mu gihugu mubona ikibazo cy'umutekano cyotorega umuti gute kugira ngo abanyagihugu baronke agahengwe igihugu cyogorore twebwe kuva na kare kuva kera narindi kuva nkuru nziza agitangura guhonyanga amabwirizwa agenga uburundi twaguma tuvuga tuti nyabuna nyabuna nkuru nziza n'intwaro yiwe nibaze bavugane n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo bihanze uburundi kugira ngo uburundi bwogorore nkuru nziza niwe yanse ko tuganira twebwe rero abatavuga rumwe na leta si twe twose guhanira na nkuru nziza n'ubu ntitwanka twanka yuko tujya kuganira na ba nkuru nziza babiri ni ukuvuga indwara nkuru nziza isanzwe ihari n'uwuje guha intigi nkuru nziza benjamin mukapa yemeza ibya nkuru nziza byose yuko biri mu mategeko kandi twebwe tutabyemera ubwo rero hari nkuru nziza n'uwundi aje kumuha inguvu uwo muntu aje kumuha inguvu rero ahave turonke umuntu aje hagati icyo kibazo narimbajije cyerekeye umutekano kuri mwebwe ni bande bawuhungabanya bariko bagira ibitero hirya no hino twumva mu gihugu kuri mwe ni bande bagira ibyo bitero byoterwa umuti gute
jewe ibyo bitero muvuga sinda byumva nta hariho abantu bamaze iminsi bakugwa mu mazu yabo abantu bishwe kandi amatohoza yabaye yose akozwe n'amashyirahamwe yigenga arerekana yuko abapolisi ba nkuru nziza barimo n'imbonerakure nibo badomwa ku rutoki yuko bari muri ibyo bintu abo nabo baba bate narigeze kumva yuko habateye ubucankuzo ariko muri ino minsi nta bantu batera njumva numva gusa abantu bishwe n'inzego z'igihugu mushinga ntahe anise niyo nkuru arongoye umugambwe cdp murakoze namwe murakoze mubwire umunsi mwiza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera aho ni mu rwanda abaturage batewe ubwoba n'indwara bise shirikoje bavuga ko imaze gutwara ubuzima bwa benshi mu busanzwe abahanga basobanura ko iyi ndwara yitwa sirikoze ni indwara abaturage bemeza ko idakira abaganga nabo bavuga ko usibye kuyoroshya ubundi uwayanduye abana nayo ubuzima bwose ikagira n'aho imuhitana ni inkuru y'umunyamakuru wacu asumutakabonye indwara yaduteye ubwoba ni shirikoshi ni indwara bita shirikoshi itobora ibihaha wari igihe kigera nka korora korora amabuye
muri zone ya muyoboro abantu makumyabiri na babiri bishwe na shirikoshi aba ni bamwe mu batuye akagari ka nembo umurenge wa rweru mu karere ka bugesera basobanuriraga radiyo ijwi rya amerika akaga bahuye nako ko kwandura indwara ya sirikozi uyu murenge utari kure y'igihugu cy'u burundi ufite umusozi ucukurwamo amabuye ya gasegereti abaturage benshi bakayoboka ibirombe kandi nta buryo bafite bwo kwirinda ivumbi hagendaga ukajya mu isimu ivuye nk'aho ikarenga kuri urwo rugo ruguru umanutse mu mwobo bakaguha imashini ukamanuka nyine ukajya gutoboramo ikirwana nyine cyaterwaga n'ibyo bimashini mu mihumekere iyo mashini yazamuraga impu z'ibivuta byajyanaga n'utuntu tw'utubuye nyine bikamanuka gutya kuko ntabwo tuzirana ikintu cyaba cyaba gitera shirikoshi nyakuri niba ari ivumbi niba ari amabuye niba ari izo mashini gusa twebwe tubyita imashini ariko biba ari n'ivumbi n'ubu abantu bakongera bakandura kuko bamwe na bamwe bajyayo kugeza ubu abaturage bo muri uyu murenge wa rweru baracyashidikanya ku bibatera iyi ndwara ariko abatarahitana bakirwaye bahuriza bose ku izi bafata mu myanya y'ubuhumekero wari igihe kigera nka korora nkakorora amabuye kuba barambabara gutya kandi iyo nkuru ayo mabuye akazamuka iyo ryanze kuzamuka ubundi numva ari gukuba gutya iyo yazamutse agakororwa kira gutya nkaryumva mu kanwa nkarivanamo kuko twicaranye nkarikwereka kwa muganga nta kintu bayikoraho iragenda igafata ibihaha ikabyangiriza ikabitobora abaturage bavuga ko iyi ndwara uwo yafashe atongera kugira icyo yikorera bikavuga ko uwo murenge abagabo benshi ari nabo bibasirwa na sirikoze kuko aribo bakora imirimo y'ubucukuzi batakibasha gukora kuko bazahajwe n'iyi ndwara abandi ikabambura ubuzima ibi bituma bemeza ko imiryango yabo yugarijwe n'ubukene numva ubuzima bwanjye ari buke cyane numva urebye ni nko ku mashyi ubu nta kintu gikora ni ukwibera hano mu rugo gusa wapi nta kintu gikora umuntu wamaze kuyandura nta kindi kintu aba ashobora gukora mbere itarangaragara ho nari umuntu ushobora kwikorera imirimo yanjye bwite isanzwe ariko aho mariye kujya kwa muganga nkasanga n'ubundi nanjye narayanduye ubwo ubuzima nahise mbwakira nta kintu nemererwa gukora kugeza ubu abaturage bemeza ko iyi ndwara itavurwa ngo ikire ndetse bikabaviramo abenshi kurembera mu rugo bagategereza urupfu batiriwe bajya kwa muganga ijwi rya amerika ryashatse kumenya iby'iyi ndwara yateye abaturage ubwoba maze twegera muganga mutabazi vincent uyu ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuvuzi rivura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc uyu muganga yasobanuye igitera iyi ndwara ya sirikoze sirikoze buriya ni indwara eh, ifata mu bihaha ni indwara iterwa no guhumeka umwuka utari mwiza Yu- nyuma y'igihe kirekire cyane cyane mu bantu bahumeka umwuka wuzuye ivumbi Eh, ni nayo mpamvu ubona abantu bakunze kurwara sirikozi ni abantu bakora mu mu mamine Eh, ariko ke- hari n'igihe usanga abantu bakora ku kuri konsitirigisiyo y'imihanda nabo bakagira icyo kibazo cyangwa abantu bakora mu nganda za sima mbese ahantu haba hari ivumbi ryinshi muganga mutabazi asobanura bimwe mu bimenyetso bigaragara ku muntu wafashwe n'iyi ndwara iyo sirikozi itangiye nta bimenyetso igira ni indwara igenda gahoro gahoro hari igihe bifata hagati y'imyaka icumi n'imyaka makumyabiri ibimenyetso bigatangira bakagaragara ariko iyo hari mu ivumbi ryinshi na nyuma y'umwaka cyangwa imyaka ibiri ukabona ibimenyetso bitangiye kugaragara icya mbere umuntu atangiye akagira abura umwuka ntahumeke neza agatangira agakorora nyuma uko indwara igenda yavansa bagatangira bakagira za fatigue ukabona umuntu adashobora gukora ibintu nko kuzamura zamuka esikariye dr mutabazi yemeza ko umuntu umaze kuzahazwa na sirikoze arangwa no kunanirwa cyane kugira umuriro mwinshi ndetse uko igenda ikomera umuntu akaba yarwara n'indwara y'umutima uyu muganga avuga ko nubwo nawe yemera ko iyi ndwara idakira ariko hari icyakorwa kugira ngo uwanduye abashe kubaho iminsi Eh, iyo uvuga ngo ugiye kwa muganga baguhe umuti uvura sirikoze ntago ntago bishoboka ariko hari ibyo umuganga ashobora kugukorera biriya bimenyetso eh, biboneka ku bantu barwaye sirikoze bigenda bim- bi- bigabanuka ariko sirikoze yo ntago ikira buriya igihaha kiba cya- cyagize ikibazo icya mbere ni uguhagarika kujya mu ivumbi nk'umuntu ukora muri mine agomba ku- kwihagarika cyangwa akagakora ariko yambaye ibintu bimuporoteje Eh, ariko hari n'iyindi miti itangwa kwa muganga ishobora kugabanya ibi- ibyo bimenyetso muganga mutabazi avuga ko mu rwanda iyi ndwara itari nyinshi ariko nta n'ubushakashatsi barayikoraho yongeraho ko mu rwego rw'isi abantu bari hagati ya miliyoni imwe na miliyoni imwe n'igice barwara iyi ndwara ku rwego rw'isi buri mwaka ariko abagera ku bihumbi mirongo ine ikabahitana buri mwaka kuva aho iyi ndwara igaragariye mu murenge wa rweru ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika ubwo bucukuzi ariko kugeza ubu abaturage barabukomeje bihishe kuko bavuga ko n'ubundi baburetse inzara nayo itaborohera asumuta kaboyi ijwi ry'amerika mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dutandukanaho fideli niyo ngabo amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri aka kanya urakoze di musirikare mukuru yafashe akaruhuko ko mu zabukuru eh, general james mattis eh, perezida aherutse kuva mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahisemo kuyobora ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi yishyuye ibibazo by'inama nshingamateka nkenguzamateka uno munsi ku wa kane mbere y'uko yemezwa muri aya mabanga inama nshingamateka ya nigeria itegerezwa kwihweza ikibazo cyo kumenya nimba nigeria itegerezwa guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya gambia yaya jame uburusiya bwerekanye impungenge uno munsi eh, ku wa kane ku ihungikwa ry'inteko za amerika n'ibimodoka bya blende muri polonye nshuti mwese turi kumwe turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira enjeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema na fidele niyongabo mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.